Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musa mungu itariki mirongo irindwi n'icenda y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muriko mura federike nkurikije leta y'uburundi yarayisubiye gutangara aho yumviye ko amarementanya n'ibinyoma byuzuye mu itangazo ryasohowe n'amashingamateka y'ibihugu bya buraya uyu ni munsi tantare wa komine ruyigi igihe cyo kwiyamiriza itangazo ry'ishirahamwe rya buraya avuga ko ribandanya kumviriza iri mentanya ku burundi inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ubwicanyi bukorwa n'abatunzi ibigwanisho batabifitiye uburenganzira hamwe n'inkuru yerekeye abadandaza bo mu isoko ya ruyigi basubiye ku mirimo yabo tubazigaruka ko mu kanya kari imbere ibigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira birabandanya kwiha inkumbi mu gihugu cy'u Burundi umuntu umwe yarishwe atewe grenade mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu muri komine ya Kayokwe mu ntara ya Mwaro iri hagati mu gihugu abantu batandatu baramaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga mwijoro ry'ubucagucagu ry'uyu wa gatanu rishira uno wa gatandatu nk'igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo itatu niho umugabo azwi ku izina rya bonaventure ntakabanyura w'imyaka mirongo itandatu n'itatu wo ku mutumba gihinga wa zone mwaro yicwa atewe gerenade ahohoshwa n'imbugita ivyo vyemezwa na mustandere wa komine kayokwe nkundwa françois avuga ko uwo mugabo yiciwe mu cumba yahora aryamamwo uwo mutegetsi yishikiye mu gitondo ca kare kuri uno wa gatandatu aharaye hasheshwe amaraso yabwijwe ijya amerika ingene ubwo bwicanyi bwagenze ejo rero mu ijoro igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo itatu z'ijoro haraje abantu ku rugo iwe baraca ku ruzitiro eh, hanyuma barinjira mu nzu bakoresheje ibuye rininiya bateye ku muryango eh, baca baragenda barashika mu cumba araramwo eh, bashitse mu cumba araramwo barakurayo umugore baramushira mu kindi cumba hanyuma baca babona rero gutera gerenade uwo muntu bahejeje kumutera gerenade rero baciye bamuhohosha bakoresheje imbugita ntawuzi iciwe mu kukuruke wo mw'ibanki yo kuziganya no kugurana na BCB yoba yarayazize baba baryango canke ababanyi b'uwo muhisi bose bemeza ko atamatati yari afitaniye n'umuntu n'umwe ngaho ku mutumba wa Gihinga umukuru w'umutumba Gihinga Michel Sindayihebura akaba n'umubanyi w'umuhisi atanga ubuhamya yagiranira amatati mu babanyi namwe muri mu kabari nta muntu n'umwe bari bwavugaye nabi ahubwo twatangaye nta kintu na kimwe yatutana umuntu n'umwe mu karere kose naha kuri centre aho igorobeza nta muntu n'umwe bari bwatabishuranye nabi ni urupfu rwadutangaje cyane intumbero tubuha twebwe nobagizi ba nabi tutazi ibyo baba barafatiye ko ntawe ubizi mustandere wa komine Kayokwe avuga ko amatohoza yaciye atangura kuva mu gitondo cuno wa gatandatu kugira hamenyekana abakoze ubwo bwicanyi nkundwa François avuga ko abantu batandatu baza bahagaritswe n'inyamiramabi ku mvu z'amatohoza ubu twebwe rero abajejwe eh, umutekano bahashitse hakiri kare bamwe bajejwe gutohoza nabo nyene barahashika baraheza baratangura gutohoza no kubaza ukuntu byagenze ubu rero abantu bashika nka batandatu bamaze gufatwa barashikanwa mu minwe y'inyamiramabi kugira ngo amatohoza atangure ubu rero ibikorwa aho niho bigeze twebwe rero nk'abarongoye intwaro twamaze guhumuriza abantu bose twasanze ngaho turababwira yuko abajejwe umutekano bagiye kubandanya amatohoza abandi nabo bo kwigumya bakarindira nayo ku makenga ashikirizwa n'abaryango babo bahagaritswe ko baba bazize umwikeko mustanteri wa komine kayokwe abitangira isiguro kubera imvura yari yaguye hariho ibirato ibirenge bagiye barabona hirya no hino rero baciye bikeka baraba ni abantu rero bariko baratohoza ko kugira ngo bashobore kumenya inkuru nyinshi kuko muri abo nyene abagizi ba nabi hariho uwagiye yahakomerekeye kubera gerenade nawe nyine yoba yaramukomerekeje bica byoroha rero yuko baca bagenda bararondera bakaraba uwo bafise inguma kwa muganga n'ahandi bagaca bongera bakaza barabaza rero n'abiketswe abafashwe bavuga bati nibyo ni mwebwe mwabikoze n'amatohoza ariko arabandanya uwo mutegetsi wa komine kayokwe yanabwiye ijwi ry'amerika ko muri iyo komine iri ku mugwa mukuru w'intara mwaro hari haheze nk'ikiringo c'imyaka ibiri umutekano wifashe neza nkundwa François asaba abarongoye gutekana bakabandanya bafatanye mu nda anabasaba kudoma urutoke ku kintu cose babona gifise intumbero yo guhungabanya umutekano bakakibwira abajeje intwaro n'umutekano hakiri kare ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika urakoze evariste mu ntara ya ruyigi urugendo rwo kwiyamiriza inama nshingamateka y'abanyamuraya rwari rwashyigikiwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi muri urwo rugendo kabaye akaryo ko kwiyamiriza n'ayandi mashyirahamwe ahanira agatekazina muntu ndetse n'imenyeshamakuru mpuzamakungu bimwe bimwe ni inkuru ya mugenzi wacu fidele d'antoine
mu itangazo ry'umushikiranganji w'intwara yo hagati no gukundisha igihugu ryasomwe na kitegetse Dieudonné umusitaniro wa komine Ruyigi ahanini ryagarutse ku kwiyamiriza inama nshingamateka y'abanyaburaya leta y'u Burundi yarayisubiye gutangara aho yumviye ko amarementanya n'ibinyuma byuzuye mu itangazo ryasohowe n'inama nshingamateka y'ibihugu bya buraya byo kuri wa cumi n'icyenda nzero uyu mwaka turimo mwibuke ko buca iryo tangazo risohoka ishyirahamwe mpuzamakungu human rights watch ryamye ricoza igihugu cyacu ryari ryasohoye raporo yaryo yuzuyemo ibyo binyoma aho naho umenye ko atagitangaza kirimo kuri iryo shyirahamwe risanzwe ari igikoresho cy'abanyaburaya mu guhotora no kurenganya ibihugu bya afurika muri iryo jambo havuzwemo n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu n'ayo mu burundi ko ari mu batanga amakuru y'ibinyoma iryo tangazo ry'ibinyoma n'amanerementanya ry'inama nshingamateka bya buraya ku byerekeye hagati y'akazi muntu risohotse kandi inyuma yaho irindi shyirahamwe ryitwa fidh riherutse gusohora ayo marementanya nyine ribifashijemo mu kinyegero n'ishyirahamwe ryafashwe na leta y'u Burundi ryahoze ryitwa rigiteka iryo naryo rikaba ryahoze rirongowe n'umwe mu bateye umudugararo mu gihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu akaba asigaye yibera mu gihugu cy'u rwanda imbonesha kure y'abafaransa france 24 nayo yatunze urutoki muri iryo tangazo iryo sekeza rityoza uburundi rishishikara gukorwa biciye mu bimenyeshamakuru byo mu mahanga na cyane cyane imbonesha kure y'abafaransa france 24 isanzwe iri ku isonga ry'imirwanya leta y'uburundi iyo meshakure yatanguye icyo kibi kibishe kuva kera mbere y'uko n'ibyitwazo by'ikiringo cya nyicubahiro umukuru w'igihugu
urugendo rurangiye joki chantal nkuru nziza icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka y'u burundi yibukije ko uburundi bwikukiye kandi bwikwiye twejeje kugira urugendo twiyamiriza abantu bagomba gukandamiza igihugu cyacu cikukiye izuba riva ndabahamagariye kubatsindisha ibikorwa mu mwumvikano mu guhumbatira amahoro n'umutekano na cane cane gushira imbere ibikorwa babone yuko naho batahari turabayeho kandi tuzobaho kuko imana iradukunda cyane abarundi ahasigaye bazobona yuko twikukiye by'ukuri twishoboye urwo rugendo rwari rwabanjirijwe n'ibikorwa rusangi vyakozwe muri karitsiye ya sanzu aho baciye ibarabara riva kuri lise ya ruyigi rija ku kibuga ca kijambere c'umupira w'amaguru kirayitwa mu budagi mu gisagara ca ruyigi urwo rugendo rwari rwitabiriwe n'abashingamateka batowe mu ntara ya ruyigi kiretse babiri baturuka mu runana mizero y'abarundi mu ruyigi fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
urakoze fidele inyuma yaho ku munsi wa gatatu abadandaza bo mu isoko rikuru rya ruyigi bahagarikiye urudandazwa buramatari w'intara ya ruyigi abdala hasana avuga ko hafashwe ingingo zatumye abadandaza basubira ku mirimo yabo turi kumwe na buramatari abdala hasana mwiriwe neza buramatari
mwiriwe mbwira amahoro y'imana namwe murasha kutubwira ingingo zatumye abadandaza basubira ku mirimo yabo
ubwa mbere icyatumye abadandaza basubira ku isoko nk'uko n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yari yabitubwiye yuko amasoko ari mu minwe y'abigenga bikorera utwabo twasanze ari amasoko usanga ariko arasahura bene gihugu agasahura n'igihugu ku munsi wa gatatu rero abadandaza barahagaritse umwanya muto mugaturagirana ndababwira yuko basubira ku kivi ku munsi rero wa gatanu niyo twagirana inama n'abadandaza kugira ngo dufate ingingo ruhasha kugira ngo basubire ku kivi barumvikanye yuko ibiciro bari badugije mu isoko ya ruyigi byoba birahagarara bakaguma ku biciro bahorako duca dushyiraho n'umugwi ujejwe gukurikirana iby'isoko ya ruyigi ubwa mbere ijejwe gukurikirana amasezerano dusanze ari amasezerano ameze neza bandanye ameze nabi ahagarare eh, isoko risubire mu minwe ya komine eh, mu minwe ya leta kugira ngo eh, abenegihugu babeho neza kuko wasanga abanya- abanyagihugu bariko bararenganwa cane babadugirije ko ibiciro bimwe biteye ubwoba ugasanga no mu bihe turimwo si ibihe byo kuduza ibiciro ahubwo turiko turaba neza yuko twarumvikanye n'abadandaza catumye basura kugize yuko ikibazo ca tugiye kucicarira na cane cane ko ari abenegihugu badufasha amahoro n'umutekano nabo bategereza kubaho mu gihugu cabo kandi twese tungana I- iyo ngingo ni ingingo ntabanduka izomara igihe kirekire canke ni ingingo ishobora guhinduka bivuye ku kuntu ibidandazwa biboneka mu isoko
oya turavye ukuntu bari ba- bagize imigumuko biyamiriza ishirahamwe sojimaru eh, bari bavuze yuko babadugirije ko inshuro i- inshuro i- i- inshuro zibiri ku ku biciro vyahahora mbwa rero tumaze gushiraho uyo mugwi tugahagarika n'izo ngingo za eh, zabahotora ubu rero barasubiye ku kivi nta ngorane turindiye itariki cumi na zitanu yuko uyo mugwe uduha icegeranyo kugira ngo dufate ingingo eh, ingingo izokwemerera sojamaro kibandanya nuko ihagarara kugira ngo eh, isoko risubire mu minwe ya leta na cane cane ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaduhamagariye yuko amasoko yose ari gusubira mu minwe ya leta y'u Burundi mu gihe hoba hari nk'abadandaza boba badashaka gushira ibidandazwa ku isoko kugira ngo eh, baze babigurisha amafaranga menshi hari ingingo muba mwafashe zotuza nk'abadandaza boba bafa- bafise iyo nyifato nka bimwe bavuga mu mu gifaransa ngo ni speculation bagashaka kureka gushira ibidandazwa ku isoko kugira ngo bibanze biduge ibiciro
oya i- i- ingorane ntizari kuduza ibiciro ingorane zari iz'uko babadugirije amahera y'ibibanza bakoreramwo Eh, abanyarwigi barakunda igihugu barakunda intara yabo ahubwo baradusumira turabakengurukira cyane ukuntu bariko barakora kugira ngo basumire intara ya ruyigi kugira nayo ishobore gutera imbere barazi yuko bakunda intara yabo n'igihugu nta muntu yoshobora kubika ibidandazwa bara- barabizi naba ari isukari cyangwa ibindi murazi yuko isukari ikenye mu gihugu cyose mu mu masoko yose mugaba i- abava i bujumbura bava i gitega bagurira isukari mu ntara yacu ya ruyigi ibyo tubikesha abadandaza bafise akarangamutima bakunda intara hamwe n'igihugu hari ibibazo bijanye eh, n'ubutunzi muri iki gihe bituma ibidandazwa bitaboneka hariho imvo zitava ku banyagihugu eh, ka nkuruzuba ahantu hakenye ibifungurwa ivyo vyose biratuma biri mu bintu bituma nk'ibidandazwa vyinshi biduzwa ibiciro ivyo bintu hari ikintu mwabivuze ko hari inyishu muzobitorera
Eh, nuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu aduhimiriza hamwe n'indongozi zitandukanye mu gihugu umwenegihugu ategerezwa gukora yivuye inyuma na cane cane ko dufise inzuzi ugasanga inzuzi ziva mu gihugu cacu muga zagiye mu gi- mu bindi bihugu bi- vy'ubugaragu ugasanga barimbura twafashe ingingo rero n'abenegihugu yuko tugiye kwijukira eh, imyonga kugira tugwize umwimbu dutere ibiterwa bitandukanye birinda uruzuba hamwe n'ibirinda imvura kugira ngo umunyagihugu wese turiko turagira ingendo zitandukanye mu mu makomine yose mu mitumba yose duhimiriza abenegihugu kugira baje ku kivi na cane cane duciye ku bago- ku ba- bamwe bajejwe indimo ku mitumba kugira ngo dushobore kuronka umwimbu eh, aho twimbuye cane niho n'ibiciro bizogabanuka ku masoko ibiciro biduga kubera abata mwimbu uriho mugabo tukabona yuko muri uku kwezi ibiharage biriko birera n'ibindi ibiciro biriko biragabanuka cane turavye nko ku biharage eh, gic- eh, vyahora ku gihumbi n'amajana indwi mugabo ubu biriko biraja ku gihumbi ku gihumbi n'ijana urumva mu minsi hazoba hameze neza cane Eh, murakoze eh, buramatari abdara hassan murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze cyane kandi abahunze bahunguka igihugu kiratekanye kugira ngo baze bubake intara yacu ya ruyigi n'igihugu cyose murakoze Eh, tu- murakoze cyane tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika risamiranira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
mina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza yeee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
bakunzi b'ikiyago ca politike ntorere kazoza ndabaramutse nongere ndabaha ikaze uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd fdd general evariste ndayishimiye agaruka ku cyo sendede fdd yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'iyarusha no ku botumigwa mu by'ukuri mu biganiro byohuza abarundi
amasezerano y'iyarusha rero yari yarasinywe kuvuga uti mwetwe ntituyemera none wokwemera icyo wowe utazi jewe ndibuka bagitangura ibiganiro by'iyarusha mu mirongo icyenda n'umunani twaragiye jewe n'uwitwa kobako gaspar tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro twafungiwe dar es salaam baradupfunga hanyuma hagiye bariko baradukubita inkoni niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye nimutubwire icyo mushaka ko twemera ngo nimwemere ko muri abasoda kwa buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri tanzania turababwira twebwe muti turibo turabasenere defudede twe tugwana na buyoya none twahindutse abasoda bo kwa buyoya gute ngo zana ibibaranga twebwe ntiduca kuri aeroporo ngo dusabe karagamuntu ntayo baduha ntibaduha pasiporo ko turwana na leta twe twaje twagerageje uburyo bwose dushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye gushikaho dusaba tuti basi nimutureke twisubirire inyuma ibyo mukora mureregwa twebwe duca turitahira twigarukira i burundi urumva rero amasezerano yarusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyajamo bagumyeho bakumiye twagumye dukumiriwe turababwira tuti ibyo ari byo byose nimwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro mwibagiye abariko baragwana ntacyo muzoshikako none muzoyashyira mu ngiro mushyire mu ngiro ibyo mudakora none bafashe nk'umuntu yiviriye iburaya bafashe nka nyangoma ngo ngo ushyire mu ngiro ngo amasezerano guhagarika intambara ahagarika iyi iyo atarimwo nicyo gituma uburyo uzusome no muri ayo masezerano yiyarusha biranditsemo ngo abagwana ngo tubasabye guhagarika ingwano none wumva yari amasezerano y'amahoro by'ukuri mucamo muri ayo masezerano nyine muca musaba kubera batagize bati turategetse yuko cyangwa twebwe bati twe turahagaritse mugabo bavuga ngo ngo turasabye ngo abariko baragwana bahagarike intambara uca wumva ko hatari hagiye mu biganiro abagwana kuko ubyandi mu masezerano yarusha agenda ubisome birimwo biranditse neza n'ibintu byibonekeza hanyuma rero birabananira kuyashyira mu ngiro none ntibaca umugari mu kirundi ngo ntawe usomera indi urivuga urazi ko bari bagiye kugabangana ibyicaro none ibyicaro babigabangana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera ko abanyagihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri hari abizeye igisoda ca leta n'abizeye igisoda ca cdfdt urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waba uri ku ruhande rw'igisoda ca leta cayo ukaba ku ruhande rwa cdfdt canke kuri fnr atari aho ntaco washobora kuvuga nico gituma baciye babona yuko hakwiye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara nibyo rero biba bizanye amahoro byavyaje amasezerano muri kandi mwarabonye yuko ugihe amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse ntibabonye ko bica bihagarara bica bihagarara ubwo nyene kubera haba haganiriye koko abagwana aha none ufatiye ku biganiro yuko biravuga uno munsi muri sene david mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu bakwiye kuza mu biganiro abaronderwa n'ubutungane ntiboza mu biganiro nimubona ko bizova bimera nk'uko nyine ubwa mbere bwabwo ntusubire kuvuga ngo ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje erega barabutembagaje kandi byarabananiye
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igiziya tariki cumi na zitatu bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje n'ibwirizwa shingiro bakuye niyo byagarutse ryari si igihe nyine cyubahiro umukuru w'igihugu aciye agaruka akabisubizaho na nicyo gihe igihugu cyari kwitwagwa na uvuga rero ko bajya ba- ba- bajya rero baratembagaje ubutegetsi gutembagaza ubutegetsi ni ibara ridakogwa genda usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome ico ari co wiyitiriye ko wafashe igihugu uca ufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya ah, mu bisanzwe nico gituma tutumva igituma ama- ibihugu barimwo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadeklara ko ari wowe utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba vyose imategeko mpuzamakungu aravyemeza biranditse neza nuko ntazaye dokima birimo ni dokima ya oni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muriko muravuga vyose banza mutubwire ubujera iyi periyode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muriko murabivuga iminsi yose twebwe gusangira ijambo ni kazoza hariho ibi- ibiganiro vyo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza c'igihugu canyu ivyo ntaho bisa bisana na bijya vangwa ibiganiro vyo guhagarika intambara genda urabe jewe unyereke kugira ngo igihugu kivuge ko kiri mu ntambara haba hariho imigwi ibiri igwana n'umurongo umwe agarukirako n'uwundi uwundi agarukirako uba uriho kuko baravuga bati hajya nta musoda ahinjira ahinjiye n'ingwano nta leta ihinjira ihinjiye n'ingwano jewe mbwira ko hari umutumba umwe cyangwa agacimbiri urumva mu burundi bavuga bati aya agacimbiri leta y'uburundi ntigakontorora muga mu gihe cy'iwacu twe twavuga tuti ngaha ntihonyorako kandi bi- kandi bikaka kabisa bikaka urumva rero ico gihe twe twari twa- leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontorora igaca ivuga iti reka rero tugire ibiganiro kugira uburundi ntitubucemwo kabiri mwebwe muzi arico gipande mufise natwe ico dufise tubiteranye bisubire bibe kimwe ariko murindiriye ibyo ntimubona ko muzaba murindiriye ko bibanza kuyangara kugeza aho bigera hiyo kandi mwashaka Mbega.
kubisamira mu nzira aha rero twiyumvire yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hazoba eh, umuharwana cyangwa mu mwaka wa- w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu duce twi- twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugire ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara kuko urumva uno munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku iradiyo ubuho ni interinete ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa senarede Ucu- uwo muntu uca uvuga uti nyaruka nyaruka mugire ibiganiro mu- mu byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nawe agaca abyuka ati nanjye nagize umuhari urwana witwa forebo nyaruka nyaruka mugire ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi I- ari imigwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nicyo gituma burya hariho amategeko agenga intambara iyo igihugu kiri mu ntambara hacaba rero ibyo biganiro uriko uravuga hagati y'abagwa ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza Ku- nta kujya umwana abwira se wiwe mu muryango ati jewe papa je ndafise ingorane iyi n'iyi n'iyi ntorera umuti hanyuma rero abo o leta itegerezwa kubumviriza kuko ni abana onete ni reka ndabivuge uko novuga nti ni- naho uba wacumu wacumuye ibisanzwe ntuba wakoze isakirireko mugabo hariho rero ivyaha nka hamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanirwa nguha akarorero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire jewe leta ndabihevye hariho umuntu yakorewe ikibi hariho uwiciwe umuntu hariho uwatuririwe imodoka yatuririwe inzu bibasahuye ibintu Canke yatuririwe iradiyo yasahuye iradiyo ibiki uwo muntu aciye avuga ati ko leta yase guca urubanza reka ndagwicire je nanje cambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ivyo bintu nimushake munyica rwupfa narapfuye reka rero jewe ndabikore ca wiyumvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo ontu ntimushobora kumvikana ingene bahanwa hakaba rero n'abandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose burya hariho abaja imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari igihe no haronkera kunguko abo rero bavuze bati hari igihe no haronkera kunguko mugabo atari bo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti ni abana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro icyo bo bisabira cyavuga bati none leta ntudupfunga ehe ngaba barazwi noneho ubuhoho abaronderwa n'ubutungane ntibashika na mirongo ine mugiyumvira abantu badashika mirongo ine babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni miliyoni munani z'abantu bahigwa n'ubutungane ku buryo rero ayo makungu acaheba imiliyoni hafi icumi kugira agirire neza Abaku- inkozi z'ikibi zizwi mu makungu zabikoze hagaragara ata kinyoma kirimwo yuko ari bo ntore ntibaze bahanwa none ko impera y'inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nk'ubu bakavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera ari umubyeyi iraca urubanza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abenegihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu ba- baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki nkajya rero uhoze ubona nyiricyo umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba a aba a turabagiriye ikigongwe baramaze gu- guhanwa kangana uko baza bahashe nk'abo urabona abaheruka ku- ku- kurekurwa ni mwe n'ibyo rero nabo iyo baba ba- bemera bati jewe ndishikanye ngenza uko ushaka kuko niwe uri leta niwe uri umubyeyi hajya rero leta ica iguma yiga uko umwaka uza uko umwaka uza gushika aho usanga byahetse mugumye wigira akagarama ruganda ukibaza ko ugana na leta ariko wavuze kare ugeze kuvuga uti iyo inzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bibyara intambara iyo muyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta iguma ivuga ngo ngo turorerwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo abari baraciwe n'imanza igihe cya leta ya kiriya gihe mugabo bakabumva nakubariye yuko ibi by'ubu bidasa na bijya bya kiya gihe kuko burya iyo leta iya nke natwe twari kurwara muri ako kareta kacu rega niyo duhuye mu biganiro twavuga tuti sawa kuva ndibu ku munsi umwe barigeze kudufata nk'uko umenga ntacyo tumaze cyatuvuga tuti, nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizobera i bujumbura kuva ubu bizobera i bujumbura duca turataha kandi none twotaha tutagira iyo dutaha urumva nka twebwe twari dufise aho dutaha mu gihugu cacu none wewe amakungu ari kwemera ko burundi ruca tubucamo kabiri mugabo nabo ni abenegihugu bacumuye ku gihugu erega ntibacumuye kuri leta none mwibaza ko mwewe baza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bayicumuye ko nk'uko ari yo igaba igihugu mugabo bacumuye ku benegihugu none abo benegihugu mbega bo ko mutabiyumvirira aba abo- abo abahuye ni- n'ibyago babateye abo biciwe abantu baturiwe ibintu mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira mukiyumvira abo ba niyo mbare nibo mwiyumvira muga ntimuri ko muriyumvira uwononewe ibintu je nagira ndagusabe duha- duhindukire tuje kuwononewe ibintu Nu- u- uwavyononye niwononewe ninde wogira mukuru ari wewe none uwo ni ibintu ubu muri ko muramumarira iki Eh, hajya rero nicyo gituma tuvuga tuti bategeza kuza ba- bacibwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe aca aboneraho kurondera indishyi y'akababaro
ndagushimire generale valiste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago ca politike norere kazoza jerome niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nawe utaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
studio ijambo murakoze eh, nshuti mwese mukunda radio ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu ngiga bw'ivyuma turashimiye kandi na fatukarara yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye turashimiye namwe nshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza radio ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese